muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti z'ijwi rya amerika mwiriwe neza ni thomas kamirindo basuhuza radiyo ijwi rya amerika kandi murayumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ubu ngubu ariko nanone nimujye no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu yutube facebook radiyo yacu voa naho mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo murisanga kuri radiyo ijwi rya amerika oms murabizi ko ari ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima na leta zimwe na zimwe zigize mbese urebye na zose kubera ko oms iziha amabwiriza zose bakumvikana bagakora amanama icyarimwe buri mwaka bumvikanye rero nyine oms oni na leta zigize ko bakwiye gushyira guha agaciro ubuvuzi gakondo ubuvuzi kama nuko bugatera imbere icya mbere ni ukubanza kubumenya birumvikana hanyuma bakabuteza imbere noneho rero ku buryo na za minisiteri zo mu bihugu bitandukanye minisiteri z'ubuzima mu bihugu bitandukanye zatangiye kugenda zishyiraho amashami ashinzwe ubuzima nako ubuvuzi kama cyangwa se ubuvuzi gakondo noneho rero mu burundi bwo ubuvuzi kama buteye bute nibyo tuganiraho na dr uwimana alba ni umukuru w'ishyirahamwe ry'abavuzi batagira imbibi dr uwimana muraho murakomeye
turaho turakomeye thomas kamirinzi mbanje kugushimira cyane rwose uyu mwanya uha ijwi rya amerika n'abanywanyi bayo kugira ngo mwiganirire mwungurane ibitekerezo mwungurane inama noneho rero twihuse iri shyirahamwe ryanyu ishyirahamwe ry'abavuzi batagira imbibi mu magambo make ni ishyirahamwe rimeze gute
murakoze cyane ishyirahamwe ry'abavuzi batagira imbibe mu rurimi rw'igifaransa ni clinicien sans frontiere ryavutse mu mwaka wa bibiri na gatanu rikaba rifise ibisata indwi igisata cya mbere ni icy'inyigisho ubushakashatsi n'imyuga kuko ubumenyi nicyo niwo mushinge w'iterambere iki gisata cya kabiri n'amagara meza mu gifaransa ni sante aho naho tukaba dufise amavuriro atanu n'ibitaro bimwe twamaze gushinga igisata cya gatatu ni ukwironderera akazi cyangwa kwemeza imirimo aricyo bita entrepreneuria kugwaruka n'abakenyezi igisata cya kane ni action humanitaire cyangwa ibikorwa byo gufasha abandi ibikorwa by'ubugiraneza igisata cya gatanu ni igisata navuga action sociale ni ibikorwa by'ubuntu ibikorwa byo gufasha abantu igisata cya gatandatu ni ibidukikije igisata cy'indwi ni gukinga kugenzura no gukemura ibibazo by'imibereho mibi ni ibyo muri make dusanzwe dukoreramo ariko kandi muri cya gisata navuga cy'amagara meza twavuga ko dufite amavuriro harimo n'igisata cy'imiti imiti kama niko nakivuga cyangwa gukoresha ibivuye mu biti by'ikirundi umuntu agakora maze akaronka icyo aba akeneye ariko se nanone dusubiye inyuma gatoya kuko tuganira n'abantu banyuranye hari uwambajije ati kuki atari abaganga batagira imbibi umuganga n'umuvuzi batandukaniye
biratandukanye cyane birimo biratandukanye eh, uvuze eh, umuganga umuntu wese aca yumva ah, medecin medecin cyangwa se umudogiteri ubwo nyine ariko ubuze umu- umuvuzi eh, ucamva ko ari umukirinisiye eh, harimo umuganga harimo umuforoma harimo n'umupsikologe cyangwa ibajya abantu ba- bize ibyo ku ibi- ibyo ku- kumviriza kuvura abantu bafite ihungabana ryo mu bwonko ibyo byose abo bose barimo harimo banashaka n'abo bakoresha iyo miti kama umaze kwinjira mu mwuga wo kuvura nawe ubaye umuvuzi hari n'igihe duhora tuvuga eh, tukarenza ko tukavuga tuti erega n'abihebeye imana cyangwa abapasitori nabo nyine burya bavura imitima bavura imitima ah, nabo nyine baca binjiramo uca usanga binjiye muri icyo gisata cyo kuba nabo ubuvuzi hama turanavuga ngo tukanarengera aho tukanavuga ari burya n'abarimyi abarimyi bagenda bagahinga cyangwa bakarima nabo nyine baravura tibavura iki baravura inzara Ugi- kubera igihe abarimyi batarimye eh, ngo baronke umwimbi ibyo bi- bafungura n'ibyo bashora ku masoko eh, abantu bobura bakishwa n'inzara rero muri icyo gihe nabo nyine baba bavuye tukagenda buriya no kubamenyesha amakuru namwebwe murimo buriya namwebwe muri abavuzi gute se kandi? kuko twebwe tuvuga tuvuga mikoro Eh.
muri ko muravura abantu batandukanye bariko baratwumviriza mukabagira inama mukavura mu buryo butandukanye haba mu bigoye n'ibyoroshe namwebwe rero muri abavuzi batagira imbibi nuko nuko ntushobora kubus- gusigura ico ki- ico kibazo cawe urakoze cyane rwose kubera ko numvaga nkanjye kamirindi tomasi n'imyaka amaze mu itangazamakuru umuntu atakira mu bavuzi none ndagushimiye cyane ahubwo ko unyunguye ubundi bwenge unzamuye mu ntera hagati aho ngaho rero nk'uko ubizi iki kiganiro murisanga ku ijwi rya amerika ni ikiganiro cya- cy'abanyagihugu niyo mpamvu nagira ngo unyemerere mbanze mpamagara uwa mbere nabonye yanditse kuri facebook Radi- radiyo yacu voa y'ijwi ry'amerika ko yitwa low abiding citizen nuko reka muhamagare numve amazina ye citizen we
muraba neza tomasi uraho urakomeye amazina yawe nyakuri
amazina yanjye ni masiteri twagira heza ndi i kigali ye uraho twagira ye
Mukore- umwaka mushya umwaka mushya muhire
Eh, n'umutimurwa kandi umwaka mushya kuva uyu mwaka watangira ngira ngo nibwo mbashije kubona akanya ko guterera no gutanga igitekerezo muri ibi biganiro byacu arakumva rwose
Mm, hanyuma rero ikibazo mfite Mhm.
iyo bavuze eh, imiti gakondo cyangwa se imiti kama njye mba numva bya bintu batanga mu bapfumu ariko naje gusobanukirwa ko atari ko biri ubwo bituma ngira ikibazo cya ese byaba umuntu mu gihe yarwaye aba akwiye kugana abavuzi ba gakondo cyangwa se abavuzi batanga imiti kama kubera ko hari igihe umuntu aba anafite uburwayi budasobanutse ariko bwo kwa muganga noneho bikaba ngombwa ko akererwa kujya kwa muganga kubera ko yabanje kujya kwisuzumisha cyangwa se akabanza kwa muganga muri mu bitaro bya kizungu cyangwa se akabanga ku- akabanza kujya kwa muganga kandi ari mu yakabaye agana mu kinyarwanda cyangwa se mu kirundi aho ngaho araduha ishusho rusange n'ibimenyetso umuntu yakabaye agira aga- aga- agahita amenya aho agomba kwerekeza hanyuma ikibazo cya kabiri ariko uhinire aho ngaho kubera ko hari benshi bategereje
yego ndakwita mbangura Eh,
Hari- eh, ikibazo cya kabiri nacyo cya nyuma hari indwara tuzi zikingirwa kwa muganga umwana akivuka za ngingo zose uko azifata sinzi niba mwazi iriya ndwara harimo izo umuntu ashobora kurwara ari mukuru akagana mu mu gufata imiti ya gakondo cyangwa se akaba yajya kwa muganga watanga nk'urugero
tambo urabona hari indwara z'imbas- z'imbasa hari indwara z'impiswi hari indwara za akaniga agakwega na kokorishi izo ndwara rimwe na rimwe Ni za hari- zindi hari eshanu ubwo usanga z'ibanze.
umwana aba ari kudiyara Ah.
bakamuvuguta umubiri agakira cyangwa igicunshu ariko ubundi no kwa muganga bakaba bazivura aho ngaho rero nkatwe biraducanye iyo twumvise ibi n'ibi bya- bikingirwa kwa muganga ariko bishobora no kuvurwa na ya miti gakondo
dr uwimana
Ego.
mbere y'uko mbere y'uko umusobanuro kuri utwo tubazo twombi tubiri hari akandi kantu yarazanyemo nyine twavuze umuganga tuvuga umuvuzi ariko yarazanyemo n'ubupfumu umupfumu nawe aba aba ari mu rwego rw'abavuzi
aba ari oya ibya gakondo oya umupfumu oya oya Eh.
umupfumu Eh.
eh, iby'ubupfumu ni abantu baba bakoresha ibintu bita imizimu baba bagiye baranaragwa na bakabirondera bakaba- bakabiragwa na ba sekuru bagahamagara ibintu ngo duhamagare ibintu bita ababyeyi eh, ibyo ntaho bihuriye ntaho bihuriye n'ibi turi kuvuga ntaho bihuriye ntaho bihuriye na gato umupfumu ntabwo arimo
eee nuko noneho rero ah, wamusubiza kuri utwo tubazo tubiri yabajije
yego ni ubwa mbere reka nan- ndamwifurize umwaka mushasha hanyuma yavuze ikibazo cyiza cyane ariko reka ntange urugero mu burundi hariho ubushyikiranganji bw'amagara y'abantu muri ubwo bushyikiranganji rero barashyizemo igisata ah, kijejwe kuraba no gukurikirana ubuvuzi kama ubwo buvuzi bw'imiti twebwe tuyita imivu- imiti y'ikirundi yego no mu Icyo kinyarwanda ni gitabo imiti kirimo.
y'ikinyarwanda
yego Eh.
icyo gisata rero kiriho rero yanavuze nk'abantu barwaye indwara z'imbasa cyangwa iziriya zo gucibwamo zo gukingirwa twe tuvuga ubwa mbere na mbere genda kwa muganga kwa muganga hazwi n'amategeko ubuvuzi kijyambere bwa- buteye imbere iyi medesine nyine tuvuga eee nibwo yise nibwo yise bwa kizungu icyo ari cyo cyose yitura abaganga babigenewe Mhm.
nko mu burundi rero urugero rwo mu burundi eh, amakomine yose usanga afise ibitaro by'ibanze Eh, ugasanga no muri gahunda z'igihugu bategekanya ko buri mutumba wose eh, wugira ivuriro ritoyi ku buryo ubuvuzi bwegera abenegihugu aho ni kugira ngo haba mu gihugu cyose ni kugira ngo ntihagire umuntu yitwaza ngo yagiye kwa muganga ngo kubera kwa muganga yagiye ibirometero byinshi cyane byinshi cyane ngo arabura ukuntu yivuza ahitamwo kugenda ku bapfumu cyangwa ahitamo kugenda ku bakoresha ah, iyo miti eh, novuga kama
nuko ariko rero ati ese nk'ubwo ngubwo um- nka- nka kuri uyu muntu ukuze abanza kwirukanka akajya mu byo twita abavuzi nyine kama hanyuma bikananirana akajya mu kizungu nabwo nru- nimba nibuka neza arasaba inama ati twabigenza gute twabanza mu kizungu twabanza mu mu bavuzi kama
ubwa mbere wohera mu ba- mu bavuzi b'ikizungu kuko no mu bavuzi b'ikizungu barashobora kukubarira ati iyi ndwara byananiranye ni akarorero Ah, nk'akarorero ushobora kuvuga nk'indwara ya kanseri kanseri abaganga barashoboye hariho uburyo babikoramo bakavura ariko barenge barakubarira ati iyi ndwara ntiyovurirwa ngaha ishobora no kuvurirwa mu buhindi cyangwa ahandi cyane mu kurindira uwo muntu iminsi yiwe eh, izogere muri icyo gihe rero abakubariye mu rundi- mu yandi majambo ati nimba hari ubundi buryo wokwifashisha eh, imiti kama kuko irabaho no mu bitaro eh, duhora tubona abantu bazana nka siro bakoze mu miti kama kugira ngo abarwayi bayifate mugabo ibyo babikora binyegeje abaganga ariko ibyo duhora tubibona turabizi birakorwa no kwa muganga turanabuza ko abantu banywa inzoga ariko bagahengera nyine uko ubi- u- ugize bakamuzanira akanywa inzoga nk'umuntu aba amaze i- igihe kinini kirekire agwariye mu bitaro nka bajya baba bahuye n'amasanganya ibyo byose turakunze kubibona none se nkamwe mu ishyirahamwe ryanyu ko watubwiye yuko hari igihe mukoresha imiti kama mu- mumenya gute ko ifite ireme ibyo mu kinyarwanda bita ibireme ni ukuvuga i- idashobora guhungabanya ubuzima bw'umuntu ngo imwangize kandi ari ahubwo imuvure muyimenya gute mufite aho muyigeragereza ibyo twakwita laboratwari
yego cyane n'iyo dufise ntabwo ari nyinshi cyane Mm.
Eh, uwa mbere dufise dukora mu muri ibyo biti by'imyimerere ni uvura kanseri ni ubwoko butandukanye bwa kanseri
ni nk'ubuhe bwoko bwa kanseri muvura
Eh, iya mbere ni kanseri yo mu maraso aha yitwa resemi hakaba kanseri y'ibere ku bakenyezi
yego hakaba na kanseri yo mu gitigu ariyo iva mu kintu bita ngo siroje ibyo byose murabivura
yego ubu siro ibivura novuga umuti w'amazi ubivura ni umwe ni ibiti ubwoko butatu bw'ibiti twamura tukariteka tukabona urugero twabitetsemo maze umuntu akabifata kandi uwo muti nyine uravurana n'igikomere biriya bikomere byo muri esitoma mu gifaransa babyita ibisere gasiriki ibisere aba ari ibikomere byamaze gutabagurika muri esitoma uwo ni umuti navuga wa mbere kama uwo rero ndawushingiye intahe nk'umuganga ubwanjye narawufashe kuko nari nahuye n'icyo kibazo cy'igikomere cyo muri esitoma nibyo urumva ko nari nafashe imiti yo kwa muganga ziriya zitwa ngo za omeprazole n'izindi n'izindi n'ibikomoka ko urumva imiti yo kwa muganga ko ndayizi ariko byari byaranse ndanagenda ndagira ndiga ndafata ibyigwa byo kwiga iyo miti n'ukuntu bayicyanga hari ibintu bita composition na dosage ibiba bigize composition ibiba bigize uwo muti ukamenya ati ni igiti iki n'iki n'iki ugikora uku amadosage ni urugero ufata maze rero ndabyihera ko ngewe nyine ubwanjye ndakira ndabihereza abandi ibyo biri muri bya bindi ntabwo biri ubushakashatsi maze barakira hari benshi bakize barwaye kanseri yo mu maraso kanseri y'ibere ni uko nguko uwo ni umuti wa mbere ntabwo dufite myinshi uwa kabiri ni uw'abagabo n'abakenyezi bijyanye uwukora cyane cyane ababa bagira furese cyangwa uburuhe bukabije hari bajya abagabo baba bacitse intege mu buryo bwo kurangura amabanga y'abubatse n'abagore ni uko nyine hari ababa bafashe ibiryo cyangwa ibyo kurya birimo amatokisine navuga ubumara kubera biriya bya angere shimike bakoresha mu kurima hanyuma bikazamuka ugasanga urabifunguye ye ibyo byose kubyiga ubwonko bwawe ku giti cyawe byagufashe imyaka ingahe
ntabwo byafashe igihe kinini byafashe amezi atatu urumva kuri uyu muti byafashe amezi atatu twiga ukarondera ibiti ni ibi n'ibi kubicyanga ubicyanga uku nguku nguku ubigira uku byafashe kubyiga amezi atatu hanyuma kubigira ko ubushakashatsi naho kuri abo bantu byafashe umwaka umwe nk'uwo wa siro ni ukuvuga ni uw'amazi unywa ukwezi kose ukaba ufite ibipimo byo kwa muganga ugaca usubira ukagira ukipimisha bakakubarira ati ni sawa byagenze neza nuko urumva nta gihe kinini cyane bisaba kugira ngo ubyige ubimenye kandi ibyo ngibyo bya kama wabigiyemo uri umudogiteri usanzwe wize ibya kizungu
yego cyane yego cyane igitekerezo kuko bitanze nari narwaye igikomere cyo muri esitoma cyitwa ibiseri gasorodiode nawe ijeri ariko nari nafashe imiti myinshi cyane yo kwa muganga urumva ko ndayizi hariho za metrazole za marokisi ni ubwoko bwinshi cyane butandukanye ariko byari byananiranye maze rero no kugira ngo ninjire muri iki gisata ni uko nari nahuye n'icyo kibazo hamamura kugenda kubyiga ndabyihera ko mbona kubitemanya cyangwa kubitangira ubuhamya mbona kubikwiza mu bandi ye dogiteri hari abandi bategereje kuri telefone reka twe kwigomba mu ijambo radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira rero ku buvuzi kama ubuvuzi gakondo umushyitsi ni dogiteri uwimana alba nk'uko rero mwabyumvise nyine yize byombi ibya kizungu n'ibya kama hanyuma kuri telefone dufite asari jibeka asari ya ya ya ndabumva ndabumva ijana ku ijana niko ndabakurikira uherereye he
asha jeni lubumbashi muri okatanga
kandi watubwiye ko mutwumva mwumva ijwi rya amerika neza
genda ryumve bari kuri fesibuke ku maradiyo aho ariho hose asha ndabakurikirana ijoro n'umurango ye nuko nuko noneho rero ikibazo cyangwa se igitekerezo
yewe mfite ikibazo n'igitekerezo ariko mpanjije gutwenga kwanza yego imiti ya gakondo imbikora ni byiza kubikora ni byiza kubikora ariko cya mbere jene uvuga n'aho bayikoresha warondere kwanza amalaboratware kuko ntiwoba uzi ko uvura ukabwira umurwayi abanza aje ku bitaro by'ikizungu ajya ku bitaro by'ikizungu babanze bamupime barabe ukuntu byifashe mu mubiri icyo ni cyo cya mbere icya kabiri imiti y'ikirundi tuyite y'ikirundi kuko nk'uko bayikoresha barashobora kwandikira umuti bakakubwira uwunywa ukwezi kose par jour cinq litre rero hariya cinq litre uyinyweye muri trente jour uba unyweye combien de litre sa cinquante litre rero uyishyize mu mangurunguru iyo twita fi ubu uba unyweye combien de fi eh? niyo mpamvu kwanza babanze barondera amalaboratware yabo iyo bafitiye konfiyanse bo benyine nk'uko bayikoresha asari umaze ya ndakumva ariko wa- nimba wari wakurikiye ikiganiro dr uwimana yabisobanuye ko ba- nabimubajije ibyo ngibyo yabishubije barabanza bakabijyana muri laboratwari ngaho komeza komeza ujye ku kindi Ariko ntaga- ntabwo bari siriyazi nayo kuko Oya, wiba- barungika abantu ku bitaro buretse twumvikane yabisobanuye Ya.
yabisobanuye rwose bihagije urumva ahubwo uze gusubira ku kiganiro inyuma niturangiza u- usubireho Okay.
wongere wumve neza ibisobanuro rwose ibyo yabivuze urakoze cyane
ok merci merci namwe ndabashimiye ye umunsi mwiza
ok merci namwe radiyo ijwi rya amerika noneho duhamagare irankunda rishari irankunda we
wi mahoro mahoro uraho urakomeye
ego namwe n'impore yego yego umwaka mwiza
watwese za twese za twese mugenzi n'impore nawe umwaka mwiza urakoze cyane uherereye se irankunda
cemereye mu ndi muri kake muri zone kanyosha mu Bu- i burundi
ego zone kanyosha kake kiriride bujumbura burundi
burujumbura burundi ye nuko icyiyumviro cyangwa ikibazo
ahanini ikibazo ubona iyi miti batubwira ngo ni imiti kama ubuvuzi kama Ah,
hamwe hamwe harabikora nabi bigatuma dutanga icyizere ku baganga bamwe bamwe ariko iyo havuyemo ubumenyi hakajyamwo kwiga byofasha abantu benshi kuruta yuko bamwe mwe usanga bajya kwa muganga kuko n'imiti yo kwa muganga imwe imwe si myiza cyane nk'ibinini si byiza cyane kujya mu mubiri w'umuntu asa n'agwaye na esitoma ariko sirankunda nawe wakurikiye ikiganiro
yewe yego nashikanye nawe twihanye none se dr uwimana ntabwo yasobanuye ko yagombye kubyiga bagashinga laboratwari ku buryo baba babyizeye ubu- ubushakashatsi barabukora ibyo wari wabyumvise
urumva ebwe bariho mwoba si hose rega ubwo bushakashatsi babukora n'ubundi naho hari ikibazo ye noneho ahubwo abo ngabo batabu- batabikora ba- bafatira akarorero kuri iri shyirahamwe ry'abavuzi batagira imbibi Yego.
babifatiraho akarorero Yego.
noneho nabo bazajya babanza kwiga
Na- naho nibyo biba byiza cyane rwose ahubwo twaba dutomboye twebwe kuko iyo miti ubona iyo miti kam iravura cyane kuruta imiti yo mu- yo mu ma- yo mu- yo kwa muganga y'amafarumasi ye irankunda usibye ko iki kiganiro atari igihe mutumire reka umutumire kubera ko ufite impungenge reka we ubwe azikwimarire maze rero ukomeze utege amatwi ijwi rya amerika
cyane rwose ye urakoze
nawe mwagize neza umunsi mwiza ye dr wimana aba bantu babiri bafite impungenge umwe ngo ni imiti myinshi yavuze amaritiro n'amaritiro undi ati imiti kama ntabwo ntawayizera aba bantu babamara impungenge
urakoze ubu yavuze imiti myinshi bivana iyo miti myinshi yayikuye hehe Eh, ico kigo kiremewe n'amategeko y'igihugu arimo oh, kumengo ari muri- mu gihugu ca kongo ujya wa mbere ubwirizwa kwitura ibigo byemewe n'amategeko y'igihugu cyane cyane akarorero notanga hano ni bujumbura hari ikigo o, kiri ahantu bita ku ise misheri kegamiye abihebeye imana icyo gi- icyo icyo gi- eh, aho hari ivuriro ry'ikizungu hakaba n'iryo vuriro ry'imiti kama ibyo biryo ni ukuvuga ko biremewe n'amategeko biremewe n'am- n'igihugu biremewe n'amategeko ariko ugiye ahandi hantu o- mu ibutike kuko n'ibyo niko ndavuga mu ibutike aho hari abantu ugasanga ni mu ibutike ni ahantu umuntu yinyegeje akadukana ibintu eh, akabidandaza akavuga ngo bivura ibi n'ibi n'ibi n'ibi ntabyo yize nta ruhushya afise leta ntiyabisuzumye yuko bikwi- bifise ubuziranenge n'ibindi n'ibindi abo bantu sibo je niko ndavuga niko ndavuga ibintu byemewe n'amategeko eh, bifise aho bikorerwa hazwi umuntu ashobora gutanga n'ibisobanuro rero ntitwovuga ngo ngo nimba ari ahantu baguhaye imiti myinshi ukanywa nka utubido tubiri cyangwa dutatu mugabo ari ikigo cyemewe n'amategeko gifite n'ubuziranenge aho numva nta kibazo nta kibazo kirimo ariko kandi ugiye ahantu hatemewe n'amategeko ugafata ibintu bitasuzumwe bitagezene numva umenya ibyo ntubita ku bantu muri rusange ngo aba bantu bakora ibintu bitemewe n'amategeko haba uwa kabiri nawe yavuze ngo uwa kabiri we yanavuze na neza uwari mu kanyosha turahuza ubundi imiti yo kwa muganga twe twayize twayisomeye naho tuyikoresha twize yuko imiti yo kwa muganga tumedikama etampoison mu kirundi imiti ni ukuvuga ni uburozi ni uburozi Eh. buri muti wose ni uburozi
ni uko nguko ni ukuvuga unyweye mwinshi mwinshi cyane bidakenewe umubiri wawe urangirika
Eh, ku ruhande rumwe ego ariko naho ma- ma- wamaze kubifata dufate nk'akarori nka paracetamol umuti witwa paracetamol nawe urawuzi Yego.
paracetamol ni umuti uvura ububabare ndetse no, no kugabanya umuriro
yego Rero uwo muti uwufashe mwinshi hariho urugero ushobora gufata nta ru- nta ruvugira ngaha ugapfa abantu baka- bakagenda kuguhamba
aha
kandi no kwa muganga duhanura umuti uwutanga igihe ubona nta bundi buryo umuti wo kwa muganga uwutanga igihe ubona ata bundi buryo bu- buriho bwo gukoresha kugira ngo ugure uwo muntu Mm.
ariko mu gihe hari ubundi buryo u- ushobora kumubarira ukamuvura nta miti yo kwa muganga wawukoresha Mhm.
urugero nk'umuntu afite indwara yo gucibwamo
yego indwara yo gucibwamo yitwa diyare mu gihe Eh.
bi- bidakabije cyane ngo agere ku rugero yoba yagize umwumira iwo- kwihu- wihutira kumuvuza imiti yo kwa muganga ahubwo umubarira kunywa ibintu byinshi ukamwereka ibiryo yofungura kugira ngo ya diyare ihagarare
yego
wogenda gukoresha imiti ihagarika iyo diyare mu gihe wabonye ibyo bya mbere bijyanye n'imirire no gufungura byansi kubera iki ni ukubera nyine iyi miti yose ni uburozi Mm. noneho dr w'imana ubwo twanzura kuri icyo kibazo n'impungenge aba banywanyi b'ijwi ry'amerika bari bafite ni ukuvuga umuntu wese u- u- ukora ubuvuzi kama ukoresha imiti kama agomba kubanza kwemerwa na leta mu mategeko
yego cyane naho ubundi abumva ijwi ry'amerika wababwira yuko u- u- uvuga ngo aravura adafite uruhushya rwa leta ni ukuvuga yuko tutakwiye kumwisunga
ntidukwiye kumwisunga kandi niki- nkiri ngaho nyine icyo notomora twebwe dufise ubwoko butatu bw'iyo miti Ya- ni ubw'akama iva mu mu bintu ni ubwoko butatu si bwinshi si bwinshi nibwo twagiwe n'ubushakashatsi hari abandi usanga bakoresha reka ndayivuge hari abakoresha umuravumba hari abandi bakoresha umuravumba
Eh, hari abandi bakoresha ubufumbegeti aha
ikibazo sindabavugira sinzi ko babigiriye ubushakashatsi babone kompozisiyo kompozisiyo iratomoye dozaje ingaruka ibintu bita efe segondere zishobora gushika ibyo byose ibyo rero sinubyishyura kuko jewe i- ubu bwoko bundi bubiri ntabwo nagiye kwiga ngo ngo ngire ubushakashatsi twebwe ibyo- urugero tuvugira ko ni ni ubwo bu- bwoko butatu gusa kuko hari ubwoko bwinshi hari ubwoko bwinshi ni ubwo bwoko butatu ni uvugira twagize ko ubushakashatsi iyi yindi wovuga ngo umuravumba umupfumbegeti cyangwa n'iyindi n'iyindi bisaba ko abo bayikoresha baba barayigiriye ubushakashatsi bakabyiga ba- ndetse bakabironderera ah, n'uburenganzira kugira ngo bayikoreshe Mm.
yego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite itahiwacu Louis na muvunyi siriro muvunyi ube wihanganye hanyuma tubanze duhe ijambo itahiwacu itahiwacu we
wi uraho urakomeye
uraho edi kwema ni kamirindi thomas ariko twese turi bamwe eh thomas kamirindi yego itaha iwacu uherereye he neza uraho cyane
yaremerereye mu kirundo ye nuko icyiyumviro Eh.
cyangwa igite- cyangwa ikibazo
icyiyumviro mfite ni uko iyo mikama i- ivura nicyo nashaka guterera nicyo nashaka kumubwira iyo miti iravura kandi imiti turayizi
ye itaha iwacu urakoze cyane
Eh, urakoze kamirini ye ijwi rya amerika noneho duhamagare muvunyi muvunyi we
ka neza ka mirindi uraho Umwaka cyane mwiza.
umwaka Wowe mushya n'umutima.
muhire
amakuru amakuru ni meza bwira umutumirwa aho uherereye
ndi mu rwanda mu karere ka kayonza
kayonza ni hanyuma ijwi mu bu- ni ry'Amerika- mu burasirazuba mu burasirazuba bw'u rwanda Burasirazuba ye bw'u mu Rwanda.
kirundi ni mu buseruko
Eh, ntabwo mbizi mu kirundi hanyuma reka mbanze nshimire ijwi rya amerika ku bw'uwo mutumirwa mwatuzaniye urakoze cyane Eh, icyiza nabashije gutega amatwi nakurikiye ni uko n'ubwo buvuzi kama cyangwa se gakondo eh, ari kutubwiraho ni uko nawe ubwe ari kwitangaho urugero ko eh, eh, nawe ubwe i- i- ibyo akora ari ibintu we ubwe yabanje eh, yabanje gukoresha nyine byamukijije ariko Ahubwo akora ikintu n'ubushakashatsi cyabonye ni ukumva nicyo yuko gikomeye afite- Halo?
akora n'ubushakashatsi ntabwo yabyigeragerejeho gusa gutyo ashakisha yakoze n'ubushakashatsi Eh, eh kandi aracyakomeza yego ni byiza cyane ikintu cyantunguye kandi cyantangaje ntarinzi ni uko kanseri ivurwa ubwo tumenyereye nko mu rwanda hari ibutaro ko aribo bagerageza ariko akenshi rimwe na rimwe niba ari ibere biba bisaba ko barica Eh, ubwo nabwo ari buze kutubwiraho niba ni uko kuba eh, ba- ba- iyo kanseri mu ibere bashaka kuba bayica ariko se bayica niyo mu maraso se babigenza gute bayavomamo bakongeramo ntabwo mbizi yavuze yuko ari umuti banywa ntabwo nari mbizi rero ko kanseri ivurwa kanseri ni ni indwara tumenyereho yuko uwayirwaye nyine aba yiteguye gupfa nyine akenshi hanyuma eh, ikindi na- ni ariko agashimwe ni uko- uhiniraho nde- Eh?
uhinira aho ngaho nusoza
Aya we, iyo mu- iyo mubigenje gutyo umuntu yateguye ibibazo rwose biramvuna Eh, erega ni ukubera ko haba hari n'abandi ni ugusangira ni ugusaranganya igihe mwamwe hari ijambo ariko namwe hanyuma reka nkubite mbangura eh, kuba ajya umuntu ajya kwivuza njye mvugiraho Umu- umuntu kuba ajya kwivuza nyine arwara agahera kwa- ku ivuriro wenda tuvuge mu mu kizungu ibyo bintu ni sawa kuko nabo ubwabo nyine yatuye duha urugero rw'uko ba- ba- bamubwira ko iyo ndwara bidashoboka ariko ikibazo nibaza hari a- sinzi nawe mu burundi batajya baroga uburozi buno uburozi umuntu aguha ugahita ucaho hari igihe rero bakujyana gucaho ni ukuvuga muganga, gupfa baguterura bagushyira ba- ba- ba- wagerayo ugahita upfa direkitoma ariko mu kinyarwanda bashobora guha umuti ugahita uruka rero sinzi n'abo bavuzi ba gakondo cyangwa se ba kama bafite eh, bafite icyangombwa kibemerera gukora sinzi niba u- wa umuntu yabamenya kuko nko mu giturage nyine niba ari iyo nzoka nyine ushaka ibyo bicuncu n'ibiki byose nyine ugahita ukira Eh, Aha.
sinzi aho rero dusubize murakoze yewe urakoze cyane muvunyi
Eh, ye radiyo ijwi rya amerika dr uwimana
yego uyu mugabo muvunyi siriro wahariya muri kayonza ni mu buseruko bw'u rwanda afite impungenge cyane kuri kanseri wakongera ukamusobanurira ukuntu kanseri ikira
kansera neza cyane irakira hanyuma ikindi namubarira duhere mu ki- mu buryo bw'ikizungu kanseri ifite ubwoko bushika nka bune cyangwa butanu ivugwamo uburyo bwa mbere kavuga uburyo bubiri hari ubwo bita chimiotherapi bakoresha reproduit chimique hama ubwa kabiri hari ibyo bita radiotherapy ni uburyo bakoresha imishwarara mu kuvura mvuze uburyo bubiri ariko navuze ni uburyo bushika bune rero natahure neza amenye nuko kansera irakira neza bivana n'aho iri kandi iragira ibintu bita amasitade hariho sitade ya mbere niyo mpamvu tukunze kubarira abantu bipimishe i- rimwe na rimwe baze baragira cekingi cyangwa bipimisha kugira Hakiri bisuzumishe kare.
barabe yuko batarwaye kanseri iyi cyangwa iriya uretse n'ibyo byo kwisuzumisha biranakenewe nuko bivanye n'ibi- n'ibifungurwa dufungura kuko biba birimo imicafu cyangwa amatoxine cyangwa ubumara ni ngombwa yuko dufata eh, amasiro niko noyita ayo masiro yo kugira ngo bagire desintoxification kugira ngo babikuremo iyo micafu yarinjiyemo ishobora kuzuba kwegera ejo cyangwa hirya y'ejo o- uburwayi bwa kanseri na cyane cyane tugahimiriza abantu tukababarira yuko abantu eh, banywa nk'itabi eh, iriya myotsi uba uri ko wowe nyine uritera kuzogwara kanseri cyane cyane yo mu bihimba by'ihwemero Eh, no kunywa inzoga ntitubuze abantu kunywa inzoga kuko urumva akayoga wakanyoye wagize nta ariko eh, unywa inzoga mu gihe bikenewe kandi nturenze urugero ibyo byose n'abanywa ibintu bisosa ibisosa no kuvuga amaji cyangwa n'amafanta ntitubabuza kubinywa ariko nabo nyine ku- unywa ibintu bisosa mu gihe bikenewe kandi ku rugero rwiza kuko unyoye byinshi uzosanga bigukwegeye ukanywa isuka- ibi- ibi- ibi- isukari nyinshi bizogukwegera iyindi ndwara imwe bita ngo indwara y'igisukari ariyo diyabete ni uko nguko hanyuma kuko iyo bagiye ngo indwara ya kanseri yo mu maraso ngo yukira gute nembo ndabisiguye nobisigura noca namubaza ikibazo hajya ufungura ibyo kurya mbe wari uzi bijya byo kurya dufungura ko bishyika no mu maraso rero n'umuti uwunyoye uragenda ugashyika muri esitoma mu mayentesite hama umubiri urafise uburyo wabsoroba ukwega amayirema ibyo ukeneye hama bikazunguruka mu maraso ni nka kurya ufunguye isombe cyangwa irengarenga ibyo ni ibintu bita feri n'amaraso mu nyuma biravamo bigiye wamaze kubi- kubishyira mu mubiri umubiri ukikwegeramo amaraso ukarema amaraso ni ibyo n'ibyo ni ukuntu wamwishyura ku kibazo ciwe kansera zirakira neza cyane ijana ku ijana bivana ubwa mbere ibituma ni byinshi bivana sitade igeze ko iracyari ntoyi iracyari ku rugero uruhe hanyuma bakakuvura wahuye n'ubuvuzi ubuhe hari igihe uhura n'ubuvuzi bwa kijyambere budateye imbere ni ibyo ngibyo ntushobora Yego.
gusigura yego hanyuma nanone ati ati sinzi nimba mu burundi bazi icyo bita uburozi birumvikana ko babizi ibyo ari byo byose ntabwo ntabwo ntabwo kuvugira kubera ko ariwe mutumirwa turabizi turabizi iby'uburozi Noneho rero Umugabo hari we imyumvire- witwaza ni uburozi yego Yego.
ariko si- siyo ntumbero y'ikiganiro Yego.
kugira ngo Ariko rero we yara- yarakwitiraho cyane yari abifiteho ikibazo eh, kuko ya- i- i- ari ni ya myumvire nakuze nanjye mbyumva ngo umuntu baroze mu kinyarwanda cyangwa se ubwo baroze mu kirundi ngo iyo agiye kwa muganga wa kizungu ngo bakamutera urushinge arapfa ni ukuvuga atese ati mwebwe aho ngaho mu burundi nibyo koko umuntu urozwe ibyiza ni uko ajya kwa muganga cyangwa ajya ku bavuzi kamu
iyo ni imitekerereze si- si- ni- njye sinemeraga n'ibyo Aha.
sinemeraga n'ibyo sinemeraga n'ibyo kubera tuvuga umuntu bamutera urushinge ntabwo ntabwo acapfa bamuroze oya ntabwo acapfa ibyo ntitubyemera njye sinabyemera abasanzwe nyine umunsi we wageze ko apfa kuko nawe wamutwara ngaho ku bapfumu cyangwa aho kuri abo bandi hari abahora bapfira kuri aba- ku bapfumu none wovuga ngo bya- bo- bapfuye kubera batabateye urushinge oya iminsi y'umuntu iba yageze niko nokwishyura kuri icyo kibazo Ye. radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga turi kuganira na dr uwimana alba n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika bose nyine ku birebana n'ubuvuzi kama dr uwimana alba akuriye ishyirahamwe ry'abavuzi batagira imbibi mu burundi kuri telefone dufite bakungu idirisa bakungu urahura akomeye umwaka mushya muhire
murakoze cyane ye barangiye imana gushimira barangiye gushimira ibyo cyane reka ku mutumira mwadutumiriye ni byiza cyane twanyuze muri makeya nyine urabona ubuzima turimo turajyamo harimo indwara nyinshi ahubwo kuva ku mwana kugeza ku muntu mukuru yego kimwe cya kumubaza urabona nyine hari abana batoya bavukana kanseri nyine turashaka adusobanuriye nyine ubutabazi buba buri hafi cyane ku mwana kandi atubwi- at- aduko- adukorere udusesenguzi yo mu bindi bihugu nyine twabonye ko muri abo buhumbi yitabiriye akoresha bifite akamaro kanini cyane aturebere ku babyeyi ku babyeyi Umva, nyine Bakungu.
babyara no ku bana baba Bakungu, bafite umurongo wa kandi telefone abana wawe ntabwo baba umeze barakuze neza.
bakaza umurongo wawe ntabwo umeze neza rwose ni ukutubabara ariko numvise byibura ikibazo kimwe cy'uko cyo ku kibazo cy'umwana uvukana kanseri urakoze dr wimana umwana uvukana kanseri uyu mugabo yashakaga ari mu rwanda ariko ntabwo namubajije agace arimo umwana uvukanye kanseri ashobora kuyikira we
ariko ariko ntiyari yabajije uko niko nabyumvise ariko ariko nawe uko wabyumvise ni sawa eh abana bavukana kanseri ndetse bagaca bapfa bo baba babitewe n'iki aha aha eh eh twavuze yuko urugero rwose yaba umwana yaba ukuze mu gihe iyi siro yacu ashoboye kuyifata babimenye bakabipima ko yayivukanye akayifata arakira turemeza ko akira ariko kandi kubera tutarahura n'icyo kibazo twebwe ubushakashatsi twagize twabugiriye ku bantu bakuze ubwo rero ahubwo duhaye ikindi gitekerezo ikindi twakwiga ko tukagira ubushakashatsi kuri abo bana bavutse n'icyo ni igitekerezo cyiza ariko kandi nagomba nsigure kuri iki kibazo cyiwe birashoboka birabaho biva kuki ubwa mbere ni impamvu ereditere cyangwa abayayanduye kubera muri karonda ashobora kuba mu bisokuru byiwe haba harabaye umuntu yarwaye kanseri ndetse agahitanwa n'iyo kanseri icyo ni icya mbere icya kabiri duhere kuri mama wiwe mama wiwe atwitse inda mu gihe abafite inda abagore bose kwa muganga baronka itegeko ry'uko kirazira kikaziririzwa kunywa inzoga mu gihe wibungenze
naho itabi
ni itabi aha
ni itabi ndetse no kwegera mu gihe utwitse kwegera umuntu abanywa itabi rero mu gihe wanyweye inzoga kandi kwa muganga barakubujije ko kizira kikaziririzwa igihe wibungenze kunywa inzoga kandi inzoga twayibonye yuko iri mu bituma mu mafagiteri favoriza cyangwa mu bituma umuntu ashobora guhura n'icyo kibazo cya kanseri ni itabi urumva ku birumvikana neza cyane yuko umwana ashobora kuvukana ya kanseri murumva ahantu navuze ibintu bishyika bitatu ashobora kuba yabikuyeho ariyo mpamvu ko kizira kikaziririzwa wibungenze kunywa inzoga no kunywa itabi ndetse no kwegera ahantu hari abantu banywa itabi icyo gihe umwana uba umurinze ibyo bintu byose yego kuko avukana iyi kanseri ashobora no kuvugana n'indi ndwara naho atovukana iyi kanseri mu gihe wabigize ashobora kuvuka ikintu bita akababyita maradine onatare cyangwa mariforomasiyo konjenitare akavuka adakwije akavukana ubumuga cyangwa akavuka ameze ukundi kundi kubera yatewe n'ibibazo turi ko turavuga
nuko noneho mwibutse abatwumva ko ari ijwi ry'amerika turaganiraho na dr uwimana alba ni ku miti kama ku buvuzi kama hanyuma mwibuke yuko yanasobanuye ko ubuvuzi umuganga n'umuvuzi bitandukanye gusa twihamagarire niyo ngabo frederic niyo ngabo ntabwo ari niyo ngabo nibeshye nawe nanone ntirankunda ahubwo bambwiye yuko ari we uri ku murongo ubwo ngubwo niyo ngabo we turaza kumushaka ubundi nuko duhamagare irankunda esidarasi irankunda
yego yego ndabumva urahura akomeye
tura amahoro tura amahoro nuko uherereye hehe se
ndi neza neza cya bujumbura
bujumbura
yego ye akabazo cyangwa se agatekerezo ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
halo
yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda irankunda esidarasi ndumva tutumvikana noneho nibarize dogiteri uwimana nikoze dogiteri uwimana nk'ubwo ngubwo abantu barabazi mwebwe ishyirahamwe ryanyu ry'abavuzi batagira imbibi naho ngaho mufite amavuriro cyangwa se ibitaro abantu barabazi abenegihugu barabazi
murakoze cyane ego cyane navuze ariko amavuriro navuze navuze ko ari amavuriro ya kizungu cyangwa ya kijyambere icya kabiri navuze nti mu gihe umuntu afite icyo kibazo navuze ko dufite ubwoko butatu bw'imiti cyangwa poroduwi zitatu namaze kuzivuga abagabo n'abagore n'iyo ijyanye n'ibya kanseri nizo tumaze gushika ko barazizi baratuzi turamaze kuzifashisha abantu batari bake ni uko kandi iyo umuntu agiriwe neza agenda abarira uwundi akabarira uwundi akabarira uwundi ntitwogenda rero ku maradiyo ngo tugire amapiblisite cyangwa tumanike ibyaha apfa kuko twebwe ntituri mu bucuruzi ntituri mu rudandazwa nta nyungu duharanira ahubwo duharanira yuko abantu bogira amagara meza none se ubwo ayo mavu- amavuriro yanyu ntabwo asaba amafaranga umuntu ubagannye umuntu umuntu ubagannye aje kwivuza ntabwo musaba amafaranga
navuze yuko ayo mavuriro n'iyo kiriniki ibyo bitaro haza abantu abo ari bo bose hari abaza baje kurondera inshansho hari- hari iminsi y'inshansho hari ababa baje kwisuzumisha imbanyi hari ibisata bitandukanye rero umuntu ajya agana muri ico muri ico gisata hari ibisata by'ubuntu hakaba n'ibisata wishyura kugira ubonane na muganga hari amafaranga wishyura abajya mu bitaro bakavurwa ari malariya ari izindi ndwara bakavurwa eh, ba- bakishu- bakishyura maze baga- bagasohoka ibitaro bakize
none wowe uzobereye mu by'ubuvuzi bwa kizungu uri umuganga hanyuma ukaba n'umuvuzi uzi n'ibyo n'iby'ubuvuzi kama mu burundi ubuzima nako ubuvuzi kama ubona bufite iyihe ntera bufite bugeze ku ruhe rugero
Eh, urugero novuga ru- rugeze ku ntambwe novuga nziza kuko o, ubu- mu bushikiranganji nayo nabivuga mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu barashizeho ico gisata yego ico ni icya mbere eh, haraha uno munsi mukuru wahariwe ubuvuzi kama urahimbazwa mu gihugu o, icyiza ni uko mu burundi muri iyi myaka turimo bamaze kwemera ubwo buvuzi kama bakabwemera bakabushyira no muri porogaramu y'igihugu ni ukuvuga rero n'umuntu as- yabinonosoye ah, akaza agasaba uruhushya mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu baramuhereza uruhushya nibyo ni ni ukuntu ushobora kwishyura kuri icyo kibazo ubwo mwebwe mugiye gusaba uruhushya kuri iyo miti kama mukoresha ntabwo babasabye ba- nako babasabye babanje kubasaba kubereka iyo miti ndavuga echantillo mu gifaransa ubwo nari mbuze igi- i- ikinyarwanda cyangwa ikirundi barabibasabye nabo barabanza barabisuzuma
murakoze cyane neza cyane navuze kugira ngo mu burundi eh, kugira ngo ikintu icyo ari cyo cyose eh, kije mu bantu uretse ubushakashatsi uba wagize mm, leta irafise abandi bahinga irafise ibigo bitandukanye biraba ubuziranenge biraba ko hakwije amanorme ibintu bita ngo de- de norme n'ibindi n'ibindi byinshi bitandukanye kugira ngo ibone kwemerera yuko o, iyo produit cyangwa icyo kintu cyoshobora kuja ah, m- mu bindi bihugu ye namwe rero byababayeho
cyane rwose bima- bi- bi- bibwirizwa kuba bitegezwa kuba Mm. Ra- radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na dr uwimana alba ni umukuru w'ishyirahamwe ry'abavuzi batagira imbibi mu burundi turaganira rero ku buvuzi muri rusange ariko by'umwihariko ku buvuzi kama n'imiti kama none se dr usibye aho ngaho i bujumbura muri hari andi mavuriro akoresha imiti kama iri, i- ari, ari mu burundi
yego neza cyane nari nabivuze nari natanze n'urugero o, ki- ahantu bita kuri saint michel kuri saint michel ni paruwasi yitwa saint michel paruwasi paruwasi katolike saint michel Ariko aho ni hari Bujumbura.
amavuriro abiri Ah.
hari ivuriro rya kijyambere hakaba rifatanye n'ivuriro o, ry'imiti kama ayo yose ayobowe yashinzwe akukira akoreramo cyane cyane abihereye imana bo muri katolika aha navuga cyane cyane abari mu muryango w'abamasere niko sinzi ko mu gitahura mu kinyarwanda ni ababikira
ni ababikira yego ababikira ah, ni abapatiri Mm.
Eh, ako ni akarorero kamwe mvuze aho ni uko ari ikibanza kizwi ariko twebwe kubera tuta- tutarakwira igihugu cyose kubera ubushobozi eh, baba abantu bari hanze baho- bahora badusaba cyangwa bari hagati mu gihugu baradusaba tukabohereza tukabarungikira ah, ibyo baba bakeneye muri izo poroduwi zitatu imwe cyangwa iyindi baba bakeneye ijwi rya amerika noneho duhamagare sibo rurema kazimira sibo rurema sibo rurema uraho urakomeye
ndaho uherereye he
ni muyinga muyinga
eh
ko nduzi ufite nimero isa n'iyo mu rwanda
oya jewe n'indundi ishaka araba neza eh nubu aha gusha ku ngingo rero Mohamed.
ye Eh?
mohamed
eh
mohamed noneho rero gusha ku ngingo
eh
muhammed ndagijimana
ibyo bintu mwariko muravuga eh
ibyo bijyanye n'abavuzi bavuza imiti kama eh
eh barahari ngaho iwacu
bemewe na leta
eh bemewe na leta
eh irabemera
B- bitwa bande
uko babita yeyo nimba ari nk'ivuriro nimba ari umuntu se
urumva usanga nyine bakoresha imiti nyine y'ikirundi nk'ibyatsi bimera ibindi n'ibindi byinshi
bagakorera iwabo mu ngo
hari abakorera iwabo mu ngo n'abafite ibiro baba bakorera bakoreramo duha duha akarorero
akarorero hariho nk'umuntu usanga afite nk'umuti avuga yuko ugura esitoma
nyine tubwire uwuzi nko mu izina cyangwa se ahantu ariko rero na telefone yawe iri kungarura ijwi ryanjye wayigabanya volume yayo
eh eh nuko nayigabaniye eh komeza rero
eh nuko uwo nzi izina ah
hari uwo yitwa sumayiri akorera ngaha ruhande yacu aha
eh uwo uwo niwe nzi izina abandi nabo ntabo nzi izina urabizi neza ko afite uruhushya rwa leta rwo ku- rwo kuvura Eh, akoresheje byose ara- imiti kama
Eh, byose arabishyitse eh yarabyize eh eh yarabyize ah nuko eh ndagijima urakoze
yego eh urakoze kutwunganira rwose
sawa sawa ye radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se dr uwimana ubu ngubu uko twagiye tuganira wagiye wumva abantu bamwe na bamwe bafite impungenge ku miti kama muri rusange mu burundi imiti kama bayiha akahe gaciro Aba- abenegihugu aba- aba- abanyagihugu mbese basanzwe ubona imiti kama bayi- bayiha akahe gaciro barayemera barayisuzugura barayitinya mbese mu magambo make bayi- bayifata gute
bivana n'imice y'abantu kuko hari aba- abantu bavuga bize ngo n'abatize urumva iyo mice iratandukanye ariko kimwe cyo o, igice nuvuga hariho igice kitari gito kit- kitabyemera icyo ni igice rero cy'abantu bize cyangwa ba- bashoboye gutera imbere bemera ibyo kwa muganga Ic- icyo ni igice cya mbere igice cya kabiri eh, hari ababyemera kuko usanga binazimbutse usanga binazimbutse
ni ukuvuga mu Ariko kinyarwanda kandi ntabwo biba ntabwo bihari.
bihenze ni uko kwa muganga dusanzwe dufite amafarumasi yaba amafarumasi dogro ni ukuvuga amafarumasi abantu bashobora ku- kuranguriramo n'amafarumasi do detaye abantu bashobora kuguriramo akantu kamwe kamwe muri iyo miti y'ikizungu imbogamizi rero ihari ni uko ata mafarumasi ahari mu burundi ashobora kugurisha iyo miti kama
Mhm.
Nuwe n'ibyo usanga bihari usanga ari utuntu tumeze nk'utubutike umuntu akazana nk'ubwoko mirongo itatu mirongo ine bw'imiti ngo ugura esitoma ugura ibiki n'ibiki ugasanga wanashaka no gukoreramo eh, ashobora kuba yarize ibyo kwa muganga agaca agira foromasiyo y'ibyo yo gukoresha iyo miti ariko murumva yuko agaca anabishyira cyane cyane mu mirire mu byo kurya mu bintu by'imirire Mm.
eh, ntibabitandukanya kuko ndazi hariho n'ivuriro ry'abashinwa rifite amashami menshi i bujumbura abashinwa rero ba- baza babikoreye hariya ni imiti kama bya hariya mu biti by'iwabo bakaza barikoze bakabitanga hino mu burundi Ibi- ayo maguriro arakora nyir'izina ryitwita ivuriro ry'imiti kama rica ryitwa ivuriro ry'ikizungu kuko rikoramo umuganga aba yaranonosoye iyo miti kama eh, yo mu bushinwa n'iby'ivura hama akaza akayidandariza hino o, i Bu- mu- i Bu- mu burundi agahaze rero ni uko hakwiye kuba amafarumasi adandaza ibyo bintu akanakurikiranwa kuko n'ayandi mafarumasi y'imiti ya kizungu arakurikiranwa neza cyane bakayasuzuma ah, yataye garanti ikavamo o, bararaba ibintu bitari bike wanashaka n'ibiciro barabiraba Mhm.
barabiraba Eh, nu- nta kuntu uvuga agahaze nayo ubundi eh, abafise uburyo buke eh, barajayo kuko usanga hari ku cyapa ngo ni ni- ni- ni farumasi cyangwa ni ahantu badandariza ibi- ibintu bijyanye n'imirire eh, iyo miti kama ni aho bashoboye kwico- kwi- kwinyegeza kugira ngo eh, babikore
hanyuma niko dogiteri m- m- wigeze kuvuga yuko mufite ukuntu muhugura abantu mu byo twita foromasiyo mu gifaransa none ku byerekeranye n'imiti kama n'ubuvuzi kama mwebwe ishyirahamwe ryanyu ry'abavuzi batagira imbibi n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hari imigambi mwaba mwumva ihari yo gushyiraho amashuri tuvuge mu mashuri y'ubuvuzi mu mashuri y'ubuganga yo kwigisha iby'ubuvuzi kama
murakoze cyane kuri icyo kibazo ndabye muri mu ntunganyo z'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ntaraba no mu ntunganyo z'amashuri ya kaminuza icyo gisata ntakirimo ntakirimo kandi ntakirimo na vuba uko twebwe mu burundi hari icyo turi turakorera ko cyitwa viziyo veni karani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine y'uko cyuba ari igihugu kiteyemereja cyifashe mu bihumbi bibiri na mirongo itandatu akaba ari igihugu giteye imbere rero ndiko ndaraba muri izo ntunganyo harimo iby'iterambere n'ibyo ariko ako gasata cy'uko ubuvuzi bw'ikizungu hoba n'ikindi gisata gitanga ubumenyi kuri icyo buvuzi kama ntacyo ndabonamo
ibyo mbibajije kubera ko ni kera ariko ibyo nzi ni ibya kera muri kaminuza y'u rwanda i butare hari hari ishami bitaga kwirifametara ryakoraga ubushakashatsi farmakope taradisiyone ni imiti ya kama imiti ya gakondo bagakora ubushakashatsi bakanabyigisha nyine abanyeshuri ntabwo nakurikiranye ubu ngubu twari tuje muri iki kiganiro ntabwo nakurikiranye ngo menye nimba ariko nzabibaza nimba ubwo bushakashatsi bugihari ayo masomo agihari niyo mpamvu nari mbikubajije niba kugira ngo ubuvuzi kama ubuvuzi gakondo butere imbere bidakenewe ko habaho amashuri yabugenewe n'ubushakashatsi leta zigashoramo amafaranga nako ngako nagira ngo dusorezeho dogiteri
yego murakoze yego ye maze rero banywanye ibijwi rya amerika nagira ngo rwose mufashe dushimire dogiteri uwimana Albin umukuru w'ishyirahamwe ry'abavuzi batagira imbibi mu burundi twaganiraga ku byerekeranye n'ubuvuzi muri rusange ariko by'umwihariko gukoresha imiti kama ni ukuvuga imiti gakondo twumvikanye yuko we ku giti cye yize ibya kizungu ubuganga bwa kizungu hanyuma aza no kwiga iby'ubuvuzi kama dogiteri Uwimana Albin umugoroba mwiza
nanjye ndabashimiye mugire ibihe byiza kuri radiyo ijwi rya amerika kandi umwaka mushya muhire n'abo mukorana n'imiryango yanyu ijwi rya amerika abanywanyi bacu rero ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu kuko ibiganiro birakomeza mushobora no kubisanga kuri za facebook voa radiyo yacu voa kuri youtube radiyo yacu voa kuri interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu maze rero murakarama
nasikiliza sauti ya amerika tusikilize sauti ya amerika ielewe ielewe nasikiliza sauti ya amerika tusikilize sauti ya amerika taarifa ya habari ya ukweli Ielewe, ielewe.
vipindi vya furaha manu moja na upendo vipindi vya furaha manu moja na upendo
dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara